muracyumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda muri kumwe na thomas kamirindi nongeye kubasuhuza mwiriwe neza mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu fm mirongo cyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo cyenda na gatanu n'ibice bibiri ni mu burundi
urushasu rwafashe uyu nshimira imana alex munda baramujyanye kwa muganga ariko amakuru dufite ni uko yahavuye yitaba imana aho bari bamujyanye kwa muganga
uyu ni umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi Pierre nkurikiye ku gitero cya rayi kibaye i bujumbura ni kimwe mu byabaye ni mu mwanya mu makuru nk'uko rero mumaze kubyumva umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi abivuga umuntu umwe yaraye yishwe mu gitero cy'abantu bari bitwaje imbunda muri zone buterere mu murwa mukuru w'u Burundi i Bujumbura kandi grenade ebyiri zaraye zitewe ariko ntacyo zononye Eloge Wirikaneza araduha iyi nkuru
Ivyo bitero vy'amagrenade vyabaye mu makartier abiri atandukanye y'igisagara ca Bujumbura. Iya mbere yatewe muri kartier y'icenda zone Ngagara mu buraruko bwa Bujumbura. Hari igihe c'isaha imwe n'iminota cumi nk'uko bivugwa n'igipolisi yaguye mw'ibarabara hafi y'urugo rw'umuvugizi w'umugambwe CNDD FDD. Amakuru ya mbere yavuga ko urugo rwa Daniel Gerard Ndabirabe arirwo rwatewe ariko igipolisi kirabibeshuza. Inyuma y'amasaha abiri grenade ya kabiri yatewe ku mabati ya zone bwiza hagati mu gisagara nk'iya mbere nta muntu yakomerekeje cyangwa ngo yice kiretse ibati ryasambutse iruhande y'ivyo bitero vy'amagrenade hari kandi n'abasuma bitwaje ibirwanisho bateye muri zone buterere mu buraruko bwa bujumbura bica umuntu inyuma y'ibi bitero muri karitsiye ya bwiza hazindutse umukwabu ukomeye atawinjira canke ngo asohoke ariko abafashwe bose bahavuye barekurwa umuvugizi w'igipolisi pierre nkurikiye atangura twiganira uko bwicanyi bwo mu buterere bwagenze ejo mu ijoro nk'igihe cy'isaha y'indwi n'iminota mirongo itanu muri buterere ya kabiri muri karitsiye ya kane hariho umugwi w'abasuma bari bafise inkoho bateye ku mushingantahe nshimirimana alex hanyuma batanguye kubomora urugi niho ababanyi baca bavuza induru abo basuma baca barahunga ariko bariko barahunga bagenda bararasa urusasu rwafashe uyu nshimirimana alex munda baramujanye kwa muganga ariko amakuru dufise nuko yahavuye yitaba imana aho bari bamujanye kwa muganga uno munsi rero nyuma yo grenade yari yatewe mu bwiza mu bwiza haciye hakorerwa igikorwa co gusaka hari hafashwe abantu bashika ku majana atanu batagira ivyangombwa kandi batanditswe muri ya makaye bategerezwa kuba banditswemwo y'abajejwe intwaro abo bantu rero bose eh, bahavuye barekugwa ariko babanje gusubira kwibutswa yuko kuba banditswe muri arya makaye ari itegeko kuko ari ku neza yabo kugira ngo bakingirwe umutekano bajejwe intwaro n'abajejwe umutekano bamenye neza ababa babaye aho hantu ko atankozi z'ikibi nkumbure zona hava zivamo izo ziza zigatera amagrenade ariko rero hari abantu bashika ku munani baba mu ngo zo hafi ya zone bwiza igipolisi cagumije kuri iyo zone nyene nk'uko twavyiboneye mu gatondo kuri uyu wa gatandatu ababo basaba igipolisi kutajaniranya kuko atari abagizi ba nabi se w'uwo mwigeme ari muri abo batwugarije bari mu mankete yabo kubera ibibaye bategerezwa kubaza bategerezwa kumenya bafise droit ya enquête majorité abo bafashe bose siyo bari bari nka exemple bamwe bari bo, presque bose bari kwa muganga kuraba abagwayi baca barashika barabafata kubera nabo mu rupango rwafi ya zone mm, navyo bazi kwera navyo bazi bafuye kubafata twisaba gukurikiza ankete zabo inaye kubite mu gahanga aho baza gusanga aho basanga ibintu twe na na kimwe babafatanya bagize ankete baradusofye no mu ijoro barabura ikintu bakoresheje ukuri ntibahohotere umuntu ntibabonere umuntu abo baza kwera babarekure cyo tubasaba gusa kandi turazi ko babikora ico cizere umwigeme afise umuvugizi w'igipolisi aragisasirira inzirakarengane n'ukuri e, zitegerezwa kurekurwa harya babafashe baca batangura kumenya abo ari bo baraba umwidondoro wabo hanyuma bakabaza abajijwe intwaro yuko abo bantu ari abo ngaho twobizeza rero yuko nimba atankozi z'ikibi zirimo ko atangorane baheza bagaca barekuka iyo ahantu havugiye gerenade nawe urumva yuko ku mvo zo gukinga abantu barashobora gufatwa ari benshi kugira ngo abajije umutekano barabe yuko izo nkozi z'ikibi zakoze ivyo bintu zitari muri abo nyene nivyo rero biba n'inkavu vyabaye mu bwiza kubera hari iyo gerenade yari yatewe ejo mw'ijoro amashyirahamwe yigenga nayo asaba abafise ivyo basaba bose kubicisha mu nzira y'ibiganiro narije umuhuza william benjamin mukapa yemeye kumviriza umuntu wese afise ico asaba njangwa gilbert beko umukuru wa onelope burundi ibiganiro byaratanguye twese baduhaye uburenganzira bwo kugira icyo dushikirije ikituba kica cyo cyose none abo bantu bicwa batera amagerenade aho ariho hose ibyo bintu bifise akazoza kahe ku gihugu none hari umuntu yifuza gutwara igihugu cyangwa iyo barondera ubutegetsi abo urondera yamaze kumara abantu turasabye yuko abantu bariko barakora ibyo bintu bo bihagarika kuko naho tutaramenya neza ababikora baribo bazotinda bamenyekane kandi bazocirirwa ivomo n'uburundi n'amakungu yose abo bantu batera amagerenade abo bantu bariko baricana ibiganiro ko byatanguye nibagende bashikirize ivyiyumviro bagende babumvirize kuko umuhuza yaravyemeye ko azobumviriza bashikirize ivyo vyiyumviro vyabo ntituraga abana bacu ububi ntituraga abana bacu ubwicanyi ntituraga abana bacu kutemera demokarasi kuronka ibintu vyose biciye mu ngimba niragira ibi igipolisi cy'u Burundi kimenyesha ko ibi bitero vy'amagerenade n'ubu kibifata nk'ibikorwa vy'iterabwoba umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye agasigura ko ivyo bitero bitegerezwa kugwanywa nk'uko iterabwoba rirwanywa ku isi yose Eroge Urikaneza Bujumbura Ijwi rya Amerika mu ntara ya rutana abanyagihugu bafite ikibazo gikomeye cy'isukari ikiro gisigaye kigura amafaranga y'amarundi ibihumbi bibiri na magana arindwi nyamara mu bushikiranganji bw'ubudandaji bavuga ko ikiro cy'isukari kigomba kugurishwa amafaranga igihumbi na magana arindwi na mirongo itanu umunyamakuru wacu fideli dantoine nsabimana araduha inkuru irambuye
muri iyo ntara ya rutana hagati mu gihugu cy'u Burundi niho hari uruganda ruhingura isukari iryo hinguriro riri mu kiyaca k'umuso muri komine ya gihofe n'aho isukari ihingurirwa muri iyo ntara abanyagihugu bahaba bavuga ko kuyibona ari nko kubona umuzi w'ibuye abayigura bavuga ko bagura ikiro ku mafaranga ibihumbi bibiri n'amajana indwi iyo bagize imana bakayibona igiciro kiri gutyo mu gihe igiciro leta yashinze ari amafaranga igihumbi n'amajana indwi na mirongo itanu ku kiro mu gisagara ca rutana bamwe mu baguzi barayazi n'ijwi rya amerika isukari mu bisanzwe ubu ntayiboneka ntituzi igituma itaboneka n'aho ibonetse usanga iri ku kizima usanga igurwa ibihumbi bibiri n'amajana indwi ibihumbi bibiri n'atandatu ibihumbi bibiri n'atanu kandi ivyo ntituzi igituma mu bisanzwe biradutangaje niko ikintu gitangaje kugira twegere ihinguriro rya sosumo hanyuma isukari tuyibure kandi umwimbu rimwe na rimwe batubwira yuko wagenze neza urumva vyumvikana yuko isukari ncuzi yija urumva ivyo birateye amakenga kandi ntivyumvikana nta niyo tubona kuko no mu mabutike aho twaba tuyigurira ntayo tubona twebwe ntituzi ico biva ko mwotubariza abari hejuru abajejwe ubudandaji mukabaza n'abashikiranganje ajejwe ubudandaji akaraba ivyo bintu nyene bigenda kuko nta musho tubona wavyo urabona n'iminwa yarumye bikoranye n'iri kihoho n'ingorane tuguma twaka twaka tuja hihe n'akamaramaza simbona n'imodoka bazi ipakiye ngo mbure mbona umufu- ntuye mufuko wari uw'isukari none wumbwira igenda hiri muri ezine reka turoze kubariza muri ezine indani nibaza ko ikiri muri stoke nibiyumvira baroyugururira baduhe natwe turabe ko twoshusubira kunywa agasururu n'akabuyi nyene nk'uko vyari bisanzwe urumva ko ibintu bigiye kuyangara ku bana na twe dukuze je nibaza ko ntawe ukitotangaza vrema wo muri rutana nta n'iyiboneka nk'aho yahora uwo muntu agiye kureba ntayibona mbwa biradutangaza kugira tubure ikintu wamenga cyari hafi yacu mbwa ntitukironke Uh, ntako tubifata biratuzazanira ahubwo mwebwe mm, abari imbere ariko mu kigo ntimwotubariza kumbure ko vyoba bigenda aha turahombera turagesera umuntu yatsite nk'agahera akabura agasukari ariko ngira ngo mutubarize nka mwebwe muzi ibintu n'ibindi ngira ngo ndiho buri cyohinduka kuko mu minsi yahera ukeneye agasukari warakaronka aho ugiye kubariza wararonka agasukari mugabo ubu ntibishoboka tugatekereza ntitwogira gute ntitahura icyo kiradusiga dutangazwa nuko turi hafi y'ihinguriro ryayo mugabo kuyibona ukaba umuziro dusaba ko yosubira ikaba nka kera nimba hari iyo yoba ija natwe bakatwibuka abanyagihugu tukaronka agasukari kuko agasukari kafashe wo kata- wo katagoye twe tubona yogabanura bogabanura igiciro kugira abanyagihugu tworoherwe duca dusanga ko turakoresha uburyo bunini abadandaza bavuga ko isukari itaboneka ibonetse naho ikabazimba cyane mu kuyirangura isukari ryaba tuyironke biragoye ubu ntayiboneka uyirose naho ni nk'umuntu afite nk'agafuka kamwe cyangwa tubiri muri sosumo baraho uburyo bwose bagerageza bakaza baraduha intuzi isukari ikwiye turakoze abayitwara ahandi twe twebwe turabada twe turose igiciro kininiya naho nyene tuba twakubise amagendera ni ukuvuga yuko baca baca bihangana bakayigura uko nyene bayisanze mu yinguriro sosumo mu buyobozi bujeje ubucuruzi bavuga ko umwimbu w'isukari wiyongereye ariko ntiharageraho bohingura isukari kuyo abarundi bose ku bijanye n'ibiciro muri sosumo bavuga ko bubahiriza ibiciro vya leta ku bijanye n'abadandaza bishingira ibiciro mu buyobozi bujeje ubucuruzi muri sosumo bavuga ko abajeje intwaro n'igipolisi bari bakwiye kwitaho ico kibazo bagahana ababikora perate niyo nkuru umushikiranganji w'ubudandaji amahinguriro n'ingenzi mu burundi yari yamenyesheje ko ibihano bikomeye bigiye gufatirwa abatubahiriza ibiciro vyashinzwe na leta kuri ico kidandazo c'isukari hari mu kwezi kwa kabiri aho yari yakoranije abadandaza mu ntara ya gitega igiciro cy'isukari ari ibihumbi n'amajana abiri na mirongo itanu utazubarika icyo icyo giciro bazogukura ku rutonde kandi bongere bamuce n'amande barakubibutsa ko na dati ko mwari musanzwe mubizi bamwe mu banyagihugu bemeza ko isukari ishorwa mu buryo bw'amagendu mu gihugu ca tanzania kuko isanzwe ifise akanovera gasumba ihingurwa muri tanzania abandi nabo bibaza ko isukari ikena kubera hari nyinshi ikoreshwa mu nzoga z'umuraha zitemewe n'amategeko mu rutana fidel antoine sabimana ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tugaruke ku biganiro by'amahoro bihuza abarundi mugenzi wacu frederic nkundikije yabajije perezida pierre buyoya icyo abitekerezaho pierre buyoya yategetse uburundi inshuro ebyiri ubwa mbere kuva mu gihumbi magana cyenda na mirongo inani na karindwi kugera mu bi- mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na gatatu no kuva mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na gatandatu kugera mu bihumbi bitatu muri iki gihe pierre buyoya ni intumwa yihariye y'umuryango wa afurika yunze ubumwe muri mali no mu karere ka magreb
ku bwanje kugira ngo ibiganiro bigire icyo bishikako byoba ibiganiro bihuza abarundi bose imigwi yose ivuga ko ari se ivyiharanira muri politiki hamwe atanumwe avuga ati jewe narakumiriwe kubera imvo iyi n'iyi ibyo rero nk'uko twabikurikiranye byashobotse nibaza ko ari ibintu byo gukosora mu mibonano izokurikira kugira ngo by'ukuri ibyo biganiro bibe ibiganiro bihuza abarundi bose mu migwi cyane cyane ya politike yose leta y'uburundi ivuga ko abarundi bose bakwiye kuja mu biganiro ah, ikaba ivuga ko hariho n'ibiganiro vyatanguriye mu burundi ikaba ivuga ko abo- abatoja mu biganiro ari abantu bonyene bafise uruhara ah, muri kudeta eh, yateshejwe hamwe n'imigumuko n'ubwicanyi bubandanya ivyo mubivuga ko iki ku bwanje nibaza ko ari ibyiyumviro bya bamwe bamwe mugabo iyo tuvuze ibiganiro bihuza bose ni ukuvuga bihuza abo bose biyumvira ko bafise uruhara mu bi- bya politike byo mu burundi Eh, tutaravye ico umwumwe wese yagiriza uwundi kuko tubigize gutyo dushobora gusanga eh, ari bake bokwemerwa muri ibyo biganiro ubwa mbere abarundi baganira turafise ibyo dufatira ko ibiganiro byo muri kahise nibaza ikintu cyabihaye inguvu ni uko atanumwe yakumiriwe Eh, hariho bamwe bamwe bikumiriye birazana ingorane mugabo nta n'umwe umuhuza yakumiriye muravuze ko abarundi bamye baja mu biganiro ivyo ntibishobora kuba ari intambamyi hoho ko kenshi na kenshi vyibonekeza ko umengo abarundi bashaka eh, amareta avuye mu biganiro canke avuye mu gufata ubutegetsi ku nguvu jewe nibaza ko utotangura kuvuga ibiganiro icyo bizobamo icyo bizoshikako ibintu bimwe n'ibyo kuko ibyo byose biva mu biganiro ibiganiro bitabaye ushobora kugira icyo ushitseko nta ngingo iyo ari yo yose ishobora gufatwa igikuru rero ni uko ibiganiro biba kandi bigahuza bose hanyuma rero ibyo biganiro ibyo bizovamo ingingo zizofatwa izo arizo zose muri icyo gihe naho abarundi baherutse guhurira aho yarusha ubwicanyi bwarabandanije hariho umutetsi w'umusirikare akomeye yagandaguwe eka n'abanyagihugu barabandaye kugandagurwa ikintu mwibaza cokorwa kugira ngo ubwicanyi ababukora bose imirwi itandukanye ibukora buhagarare niki jewe narabivuze ndabisubira inzira zo kugarukana amahoro mu burundi zibiri ikintu cya mbere ni uguhagarika ubwicanyi ubwo ari bwo bwose aho buva hose E, kuko ubwicanyi budahagaze n'ibyo biganiro bizogorana ubwa kabiri ni uko ko haba ibiganiro kuko ibintu abarundi bapfa ni ibibazo bya politiki kugira ngo dushobore gutora ingingo za politiki bibisubiza mu buryo ibyo bintu bibiri rero ibyo by'ubwicanyi bifise inkwirikizi mbi cyane ubwicanyi burashobora gushika ku rugero ibiganiro bidashobora kubandanya abantu bariko baragandaguka icya kabiri ubwicanyi ubwicanyi butuma ingorane tugomba gutorera umuti ahubwo gishinga imizi uno munsi no muri kazoza perezida pierre buyoya mwararongoye burundi eh, muraza abarundi cyane gose mbega ikibazo ca moko kivugwa cyane gose mu burundi ni ikibazo ubona ko gishinze imizi mu barundi canke ni ikibazo abanyapolitike bitwaza kugira ngo bashikire ubutegetsi canke babukuraneko ngewe no gusaba gusubira gusoma amasezerano ye arusha arabivuga neza icyo abarundi bapfa ko ari ubutegetsi tuvuga rero politiki ugene abantu bashikira ubutegetsi n'ingene babugumako ikibazo cy'amoko cyangwa icy'intara ari ibintu abantu bakoresha kugira ngo bashike kuri icyo cyifuzo gikuru cyerekeye ubutegetsi niko twabibonye nibaza ko n'uno munsi niko biri radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda perezida buyoya ku byo yari atekereza ku biganiro by'abarundi umupira w'amaguru noneho senegal imaze gutsinda amavubi ibitego bibiri ku busa mu mukino wa gicuti i kigali amakipe yombi arimenyereza yitegura imikino itaha mu majonjora y'igikombe cy'afurika cy'ibihugu kizabera muri gabon umwaka utaha u rwanda ruzakina na mozambique ku itariki ya kane y'ukwezi gutaha mu mukino ubanza u rwanda rwari rwatsinze mozambique igitego kimwe ku busa i maputo naho senegal Senegal izava mu Rwanda yerekeza mu Burundi izakina n'intamba mu rugamba nabo ku itariki ya kane y'ukwezi kwa gatandatu mu mukino ubanza Senegal yatsinze u Burundi bitatu kuri kimwe i Dakar mu rwego rwo kwimenyereza yitegura Senegal intamba y'abakuze izakina n'intamba y'abato ejo ku cyumweru i Bujumbura Jean Claude Munyandinda i Kigali na Evariste Nzikobanyanka i Bujumbura twafatanije kuri iyi nkuru
kaze mwumviriza igikino intamenwa mutegurirwa na studio y'ijambo igisata cyo kumenyesha amakuru c'ishirahamwe search for common ground mu burundi
ntibasha abanyeshuri bo ngaha barumva cane ihindabira nkuye wesha wowe nyene uriko urandaba niwe ndiko ndabwiye ni jewe muriko murahamagara agatice
wamerewe ni jewe wayitice niho nari ngishika
ntihugishika vyakugendeye gute ko utunze aya masaha abandi bamaze kuva muri poze bwira vyagenze gute yagwa nari naciye kurondera ibikoresho amakaye nahorana mu nkambi yarononekaye iri wakati twariko turakimbira utiki ivyo uravuga ni Eh, navuga amakaye nahorana mu nkambi Ah, eh.
yarononekaye tiho turahunga okay ah ingagwara je gabanya ivyo vyongeza n'ibiswahe ntavyo ntahura haya je rero igihe naguhamagara nagira n'uwundi munyeshuri ariko arazezeta hanze kandi wavugije none ubona batanguye kumenyera gagwara ni porepore nyene abanyeshuri barakwakiriye neza nta ngorane batanguye kwiyagana sindinjira muri classroom ngo tuvugane n'abandi banafunze ariko mbona ari sawa ati wanafunze niba wanafunze uvuga ni abanyeshuri rero ah okay none ibikoresho byo barabirose gagwara birakwiye amakaye ntarakwira ariko mbura makeyi mugabo uniform ntazo ndaronka nta kibazo gwa wowe ntugire ubwoba isitasi urimo irumvikana neza cyane urumva wowe genda mu ishuri wige uzomenya ingene vyagenze wowe nta kibazo
reka sinzi eh, aho classroom itumbereye abo ntahuzi habira umbwira ko ishuri wigamwo utaza ritumbereye wapi peve ntihakweretse bebasha vyamugendeye gute bwira wavuze ngo bagushize muri nevyeme yego nevyeme a Ah, okay. Hera bari. Urabona rya shuri riri muri kwa? Hariya nyene ubona niko ndatumbereza ubwo n'urutoke.
Eh.
Impande ya kida giti.
Eh.
Urahabona?
Eh, ndahabona.
Hariya rero niyo nevye. Ah.
Ah, asante sana nashukuru Ah, none gakwa. Erega hanze hariya hahora wikambi mwahora mwiga gute ufite ashaka kukubaza Mhm.
ntakoresha uruhe rurimi Ah, english muri classroom abatisha batwisha muri english gusa muhira naho canke ahandi nko mu kanisa canke sokoni twakoresha igiswahili
kejovuwa cyane habura gituma rero umenga ugomba kumuvuga icongereza n'igiswahili ubicanze uti rero kuvuga ko nta gifaransa na gikeyi mwigaje mwiga rero Ah, ah, wapi Mm, igifaransa nyene twariga duke duke gusa naherutse guciga neza tutarahunga bon nibaza kuza kwiyadapta kuri sisiteme y'ino n'inogana n'ingoga Mm.
wa sibyo none neza cane wowe ntugire ubwoba urakerebutse uzabishobora yemwe nzogerageza kuko jenda burako umwana aciye Zanyu yego yego nzogerageza atice hogi rero tubwiye nenda gupresente ku bandi banyeshuri bakumenye mbega izo nyambo zanje ko zabera n'ibi bidi nturazitemanurira bwa bwatsi muziha Nyongeza kubutemagura mama ngo mandazi yo ndarushega yemwe mbega iveti we wari hehe ko adakora ari ngaho mu nzu Eh, musanga ariko arisigaye amafu yiwe mu maso ubu hari ikindi gashaga gikora gadata wanjye atari ukwipodora ukanyumva none ga ibeti- mbeshe mwibiye uho muragira mbona wisize na bikeyi hari igihe mpora mbona mama umengo n'agashetani kibereye ngaho kandi rero jewe twubahane apana kuturanitsa agashikanisha ndabasavye baca nimukura induru ngaho muwandanye ivyo mwariko murakora izo nka zabiriye ubwatsi buri ngaho reka ntuze nta soni ibi ndabibona mama we ni wiruhukira ibisigaye turabibona kandi nibyo urarushaye mama agenda uruhuka uretse aho bwakera iyo uriko urakora ibisigaye turabi erega ntitukiri abana
ewe ivete mwana naraye mbonye ko mutari abana n'ukuri n'ejo n'ejo bundi uzoza yigira sura ivu kuyitunga mwasigiwe na so ugira uvuga mwende bariya agira agira ejo ngo agere utwara inka nyahugira imana sha nari kumwereka ahubwo ndebe yaranyica abantu nawe yari atoye irimo nyine Ehe, reka naziga wezi ibyibuhe azoza arazibona jingitwa mba mba ehesha ico muzokora gusa ntimuze mutwarire hejuru rero rero muraguma mumwubaha kuko murazi ko ari so wanyu data wacu mubikiga mama karashize ingane rero tugume tumwirere kongo nuko ari data wacu ahubwo nyene niwe yari ajeje kudukingira hanyuma ngo turibe n'ibi- n'ibidutunga ndavyumva bane banje ariko ndabinginze munyumvirize ko ari kose ndebere ni so wanyu ntimuvyibagire ego mama wanje ivyo ndavyumva ni papa mutoyi ndagushiraho ushaka none ivyo biramuha ububasha bwo gutwara ikintu na kimwe mwitunga papa yadusigega mama nta bubasha na butoya bifise none wumva ahubwo ntiyagaruka ngaha Yeah.
waje gutora ibyo atora ni ukumusekeza ndaganwa n'imana atari ukumuha ubuhiri nirigwe ndapfurupfuru ndaziha ubwatsi ndazigaburira hanyuma nawe ngo acaza gutora Huu, ego kweri yoba yatubonye emwe nta bubasha na butoya afise kwitunga so yabasiga mugabo nawe nyene yari yaburaniwe arahanzwe n'ukuri reka nta muntu umwe aratabura ko ndebe ari umungwane na cane cane muri kino gihe inzu yiwe yasidutse mama mugabo gucaza gutora inka ngo agurishe oya ni ukuri aho yoba yatwifatiye
ico nashaka kubasigurira ni uko naho yigenjeje nabi aguma ari umuryango ni ukuraba ingene twomufasha ivyo ndavyumva twobigenza gute none ga mama ari nka hamwe mwovyemera Mm.
twomuha ibiti bikeyi agasanura irya nzu yiwe muvyumva gute ivyo ntacu ibiti vyose azoba akeneye aza tumwereka aho abica mugabo ngo inka nacire birarura
joke yambariye igenze agazi yange urayibonye gutwenge iyo naza kubona arayiborotse nari kurongo gusa ahubwo misi wanjye urasa kubera bijyanye natwigishije ibyaha
bayavurwa n'umubeshe twarabyitse umubeshe yaduharise yambaye iregera byo byo ngo tuyaboroke
amapari atatu y'amaveru uyaboroka bigakunda uwo ntiwobara umutwe gusa muhungu bigere ntabwicereza wumvise ko tuguma bizana no mu magisi yose tuzokora nihatari ahubwo eh nimba ari uko nzokwama nigonga ubusa kabisa icyongereza cyawe urakingura muhungu ubu hogiye kunyuka ntumbarire
rero wa mukungu nawe agira dushikire basha umukungu ni indejo he ntawe uzi Ika?
raba inyuma yawe gatoya bara niwe uravuga ko ari umukungu kubera iki gajokeye
reka kwirirwa umbaza byinshi shaka ndabikubaza we gusa nyaruka ahubwo genda bwebwe tumurindire tumusiga ko ari kandi tuja hamwe ahubwo ndibutse burage yanyishe uyu munsi mu ishuri yagute numvise kiriya gifaransa ciwe gawanga naho uzi yo nyicira none ibyo biratwenga na bebe yetiro ufite bikamufyuha nagiye numva ngo jetaha
reka gusasha wana erega arakumva nashaka nyumve angira iki
none ngira ngo niwe wenyine binanira wowe uhora ufyura amaso muri yange uvuga ibyongereza bitabara Ndi umunyeshuri.
oya hano ngo hahora gutwenga ugisha ukuri ngo ni uko yadusumbye icongereza aca aza aratwiyemera ko yigira umuhaye
reka kubeshyira rwara ntiyiyemera yimereye neza gusa we sinzi icyo mupfa vugisha ukuri mura uzi uko mupfa uko biri kose ntaurabona sha
ndamubona kangahe iyo ni inzira gusa kubera ubona yiyumvira icongereza ahubwo Abandi reka barakeye.
nakwereke umuganda twari dukwiye kumugira umugenzi akaza aradusigura icongereza natwe tukamusigurira igifaransa rwara w'umugenzi wanjye ahubwo ntasubira ajya ava mu ikambi y'impunzi akiri mwiza umwimbira iryo hera jewe none nk'ubu wovuga ko mwangiriye iki by'ukuri ntabyo urabona reka no kure raba ingene ameze mbere ntameze nka twebwe arya amasitire yiwe simbona aberewe kwanza abantu bose bahunguka sinzi ingene bameze erega joke ese mu bavyigiye bwara nawe mu wakanyura we katazoba ameze nka twebwe mu minsi mikeya Eh,
mugabo ntazozatwiyemera ko ngo ntazusoma icongereza ndakubwire ga joke kwishiramwo nabo umuntu ngo nuko ari mu bahungutse ni ubujuje budasanzwe
reka ahubwo ntekere ngende hewe harakeye mbega iyo wumva ndashikagaye urashika mbona butariye mbigoranye none ibyo wari waje kurondera byarakunze yego sha hanjera ni imvyeyi koko nari naje kumwitura shangwa nsabira ishure ry'umuhungu araho yari yashikiye iwanje avuye mu buhungiro hewe hanzera mu rundi niko yimereye yego n'abandi bashikiye mu ikomine Mm.
bahungutse Eh.
arabitayeho bihagije emwe ni imvyeyi kwe yo hewe ehe noneho buranyiriye ko reka ngende ntuze niwigire inshuti yanje Mm.
mwebwe na mwene wanyu Mm.
tuzosiba tutambikanye ibara ndakurahiye uvuga ndeberega ntuze numvire ko yasubiye kugukora bwa rubina sivyo vyibagasha ntubizi ahubwo ntihakumbwiye jewe sinzika ndondera nkaba naringiye utambariye ubu naho yagize iki ningora amesha zitagira inkozi ingana Mm.
nzira waciye urabona ingene inzu yabaguye
ego nabibonye ngo ni igiti cy'ivoka cyayiguyeko ego nivyo Mm, harya kama rero wanje yaciye asumagana Eh.
n'umuhongore rwanje ngoba Tu- waje gutora inka agurishe kugira ngo asanure inzu yiwe murumva ko mukama uri kigongwe ubwo ndebera aragongoye neza mu mutwe gahemwe Hmm, basa iyo ntawe n'umwana wanjye zigenwa mu kenshi yari kuyishorera ndagahanu
emwe ndabuze n'ico nsubira kuvuga ubu rero je ndiyumvira aho bizoherera nkahabuze oya n'ukuri bitagora yaramaze kwishiramo yuko ibisiga bya mwene wabo abifise ku bubasha namaramarire hariya ubwo jewe ndakwita ukumaramara aho iyo ukuye amaboko mu mpuzu ugantuza akarondera ivyiwe aza kumangarira ku vy'abandi birondereye ubwo bwenge ni nyabaki hafi hagerageje kumvura bikamuta ku w'amazi Eh.
ivyo yaducemo ku nganza ku twanze hewe nuko ntosubira kurari no ahandi ho nari kurindira hatahira hose nkamusomera jewe urazi ko ntamutinya amusomera ngo azovayo emwe no gupfa ubu kurutegera ndaguherekeza ari utahe hakiri kare mugabo garumina nubwo biri uko Mm.
nawe ntuzoze uramwiririra ko urara umwikure ko bihere bihere noheza nkabigenda gute gasandara ukamwitwarira aho yigira akagama ruganda ni kubera iki
ntimutangwe kumviriza igice gikurikira cy'igikino intamenwa ufise icyo uterera cyangwa ugomba kutwunganira twandikira ubutumwa bugufi kuri mirongo irindwi na rimwe amajana atatu na mirongo irindwi na kabiri amajana cyenda na mirongo ine sitidiyo y'ijambo irabasezeye naho ubutaha radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda natwe turabasezeye kandi tubifuriza gukomeza kunogerwa n'ibiganiro bya radiyo yanyu radiyo ijwi ry'amerika turabifurije n'umugoroba mwiza n'igice gisigaye cya wikendi murakarama imana ikomeze ibahe umugisha